Ili nic vydáme, ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda washington dc mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe na fide niyo ngabo hamwe nanjye jeffrey mutagoma nanjye mbahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha perezida w'uburundi petero nkurunziza yatanguje inama mpuzamakungu y'ibihugu bigize akarere k'ibiyaga binini vya afurika igira iya cumi
répétitivement victime d'agressions armées depuis 2015. Des agressions provenant principalement du Rwanda et de la RDC, sponsorisées, formées et équipées militairement par le Rwanda.
uwo ni perezida w'uburundi petero nkurunziza perezidansi ya leta zunze ubumwe za amerika inyuma y'uko igwanisha itohoza inama nshingamateka iriko ikora umukuru w'igihugu ku vyaha bishobora gutuma akurwa mu mabanga yiwe hamwe vyomwagira muri iki gihe itangaza icese ko yiteguriye urubanza rushobora kubera mu nama nkenguzamateka ya amerika iyobowe n'abarepublika
mu bufaransa imyigaragambyo yo kurwanya ivugururwa mu birebana n'ubwiteganyirize bw'izabukuru yakajije umurego ku munsi wayo wa kabiri
abasivile bagera kuri cumi na batandatu bishwe mu bwicanyi bushasha bwagirizwa umugwi adf bwabereye hafi y'igisagara ca beni mu buseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo
imirwano yongeye kubura hagati y'ingabo za leta ya afghanistan n'abarwanyi b'abatalibani mu majyaruguru y'icyo gihugu aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turayasubiraho mu kanya kari imbere ntimujye kure
idondido ry'amakuru yo hirya no hino ku isi tubafitiye muri aka kanya ku vyerekeye amerika perezidanse yaho inyuma yo kwigwanisha itohoza inama nshingamateka iriko ikora ku mukuru w'igihugu ku vyaha bishobora gutuma akurwa mu mabanga yiwe hamwe vyomwagira muri iki gihe itangazo icese ko yiteguriye urubanza rushobora kubera mu nama nkenguzamateka ya amerika iyobowe n'abo mu mugambwe w'abarepublika perezida donald trump yaragabishije abademokrate mu butumwa ku munsi wa kane ku rubuga twitter tangaje ko niba bashaka kumwegeka ko ibyaha botegerezwa kubinyarutsa kugira acibwe urubanza rubereye mu nama nkenguzamateka kugira igihugu kibandanye imirimo yacu nk'uko bisanzwe ubwo butumwa perezida trump yabushikirije imbere y'uko umukuru w'inama nshingamateka ya amerika nancy pelosi abwiriza ku munsi wa kane abayoboye abademokrate kubandanya igikorwa cabo co gushikiriza ingingo nkuru nkuru bavuga ko zerekana ko ivyaha trump yagirizwa yabikoze koko avuga ko yakoresheje nawe ubutegetsi ku nyungu ziwe bwite pelosi yasavye umushingamateka gerald nedler ayoboye umugwi w'inama nshingamateka ujejwe ibijanye n'amategeko n'abandi bademokrate bayoboye iyindi migwi mu nama nshingamateka gutegekanya ingingo nkuru nkuru abademokrate bavuga ko zerekana ko ivyaha perezida trump yagirizwa yabikoze koko yamara nta kirangamisi pelosi yatangaje ku bijanye n'ico gikorwa
ubufaransa bwinjiye mu munsi wa kabiri w'imyigaragambyo igamije kurwanya amavugurura ateganijwe mu byerekeye ubwiteganyirize bw'izabukuru abantu bahangayikishijwe n'uko ayo mavugurura azatuma abarirwa muri za miliyoni bakora igihe kirekire cyangwa ibyo bagenerwa mu gihe bageze mu kiruhuko cy'izabukuru bikagabanuka imyigaragambyo yakwiriye igihugu cyose isa n'iyahagaritse ubuzima abakozi babarirwa mu bihumbi mu bufaransa bavuye ku mirimo guhera ku wa kane amashyirahamwe yabo atangiza imyigaragambyo yo kurwanya gahunda ya perezida emmanuel macron yo kuvugurura ibyerekeye ubwiteganyirize bw'izabukuru mu gihugu abigaragambya bafunze uburyo bukoreshwa mu ngendo bwose bafunga amashuri amavuriro hasigara abakozi badahagije ndetse n'imwe mu mirimo ya leta ntiyakorwa iyi myigaragambyo yabaye mu mutuzo yibanze i Paris mu murwa mukuru no mu yindi mijyi irenga cumi n'ibiri mu gihugu hose gusa mu burasirazuba bw'umurwa mukuru habaye akaduruvayo abigaragambya batwika imodoka ikora imirimo yo kubaka bityo polisi nayo ibarasamo ibyuka biryana mu maso nk'uko ababibonye babyemeza abapolisi kandi bakoresheje ibyo byuka biryana mu maso gutatanya abigaragambya mu mujyi wa nante uri mu burengerazuba bushyira amajyaruguru y'icyo gihugu n'uwariyo uri mu majyepfo abakuru b'amashyirahamwe y'abakozi bavuze ko bazakomeza kwigaragambya kugeza igihe perezida emmanuel macron azazibukira gahunda ateganya z'amavugurura mu birebana n'ubwiteganyirize bwo mu zabukuru
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amashirahamwe aharanira uburenganzira bw'abanyagihugu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yatangaje uno munsi wa gatanu ko abasivile bagera kuri cumi na batandatu bishwe mu bwicanyi bushasha bwabereye hafi y'igisagara ca beni mu buseruko bw'igihugu ubwicanyi bwagirizwa umugwi witwaje ibigwanisho Allied Democratic Forces ni ukuvuga ADF mu mfunyapfunyo ubwo bwicanyi bwabaye ku munsi wa kane mu buraruko bw'igisagara ca Beni muri zone ya Mbou umuvugizi w'urunani rw'amashirahamwe aharanira inyungu z'abanyagihugu muri ako karere Jamal Musa amenyesha ko ibiziga vy'abantu cumi na batandatu vyatowe ku muhingamo wo ku munsi wa kane ubwo bwicanyi bwabaye izuba riva bwakozwe ku banyagihugu baba mu mihana y'ahitwa Mantumbi igisirikare ca Congo ntikiremeza icese amakuru yerekeye ubwo bwicanyi igisirikare ca Congo n'inteko z'ishirahamwe mpuzamakungu ONU vyaratangaje ingingo n'ibikorwa vya gisirikare mu karere ka Beni ku migwi yitwaje ibigwanisho harimwo mugwi ADF muri rusange abasivile barenga ijana barishwe kuva mu kwezi kw'icumi na rimwe k'uyu mwaka mu bitero vyegekwa ku bagwanyi b'umugwi ADF
imirwano yongeye kubura hagati y'ingabo za leta n'abarwanyi b'abataliban mu majyaruguru ya afghanistan biravugwa ko hagwemo abarwanyi makumyabiri ku mpande zombi iyo mirwano yatangiye mu rukerera mu ntara ya kunduz imitwe y'abarwanyi igaba igitero ku birindiro bya polisi ya afghanistan mu karere ka imam sahib karangwamo umutekano muke umuvugizi wa polisi muri iyo ntara inamudin rahmani yabwiye ijwi rya amerika ko abapolisi icyenda baguye muri iyo mirwano abandi benshi bagakomereka yavuze ko cumi n'umwe mu barwanyi b'abatalibani bagabye icyo gitero nabo bahasize ubuzima abatalibani bo bavuze ko bishe cumi na bane mu ngabo za leta bakanigarurira ibirindiro byabo ariko nta mubare wabo ku ruhande rwabo wabiguyemo batanze ntibyashobotse kubona uruhande rwigenga rushobora kwemeza neza iby'iyo mibare iyo mirwano yabaye mu gihe leta zunze ubumwe za amerika iteganya kongera gutangiza ibiganiro by'amahoro bihuza ubutegetsi bwa afghanistan n'abataliban mu cyumweru gitaha hari hashize hafi amezi atatu perezida donald trump wa amerika abihagaritse mu buryo butunguranye zalmey khalilzad ushinzwe ibyo biganiro ku ruhande rwa amerika ari mu ruzinduko mu murwa mukuru kabul aho arimo kubonana n'abanyapolitike bari muri leta n'abo hanze yayo mbere y'uko yerekeza i Doha muri Qatar aho abarwanyi b'abataliban bafite ibiro bikuru abayobozi b'uburusiya na ukraine bazahurira i Paris mu bufaransa mu cyumweru gitaha mu nama yabo ya mbere ibahuje amaso ku yandi igamije kurangiza intambara imaze imyaka itanu hagati y'ingabo za leta ya ukraine n'inyeshyamba zibogamiye ku ruhande rw'abarusiya ziri mu burasirazuba bw'icyo gihugu hashize imyaka irenga itanu ingabo za ukraine n'abaharanira intara yigenga babogamiye ku burusiya bamaze rero iyo myaka mu ntambara mu karere ka donbas yahitanye abantu barenga ibihumbi cumi na bitatu muri icyo gihe cyose uburusiya bukomeza kwemeza ko nta ruhare bufite muri iyo ntambara n'ubwo bwose ibimenyetso bitabuze harimo n'abasirikare b'uburusiya bahawe izina ry'abakorerabushake baza gufasha abigometse ku butegetsi muri iyo ntambara
mubandanya kumviriza amakuru tubafitiye kuri radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora kandi no kudukurikirana kuri facebook no kuri site yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu komu amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu ku isi amnesty international ryagiriza urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi mu burundi cndd fdd kuba rwakubaguye abanyagihugu mu kubatoza intererano y'amatora y'umwaka uza hagati y'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ishyirahamwe human rights watch Uh, murantunga navuze amnesty international ni human rights watch mu cegeranyo ryasohoye kuri uyu wa gatanu rivuga ko abantu batswe amafaranga y'umurengera abandi barakubagurwa gushika n'aho bapfungwa mu gihe abandi bambuwe amatungo yabo canke bazibirwa kuronswa serivisi za leta hakigereka ko abategetswe ku nguvu kuja uh, kubaka ingoro za sendede fdd n'igihano c'uko batarishe umugambwe wa sendede fdd uvuga ko imbonerakure zama zicafuzwa n'abansi b'u Burundi bashaka kuzica intege kugira zireke gukunda igihugu no kugikingira ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu eroje buri kaneza iyo raporo yitiriwe abana bacu bicwana kigoyi kubera guterera ijwi rya amerika ryabonye ivuga uburyo n'inzira nyinshi abarundi basabwe gutanga intererano y'amatora y'umwaka uza yibutsa ko izo ntererano zatangishijwe hagati y'ukwezi kwa cumi na kabiri ibihumbi bibiri na cumi n'indwi n'ukwa cenda uyu mwaka Human Rights Watch yibutsa kandi ko urwo rwose rwasabwa ibihumbi bibiri by'amafaranga y'amarundi umunyeshuri afite imyaka yo gutora agatanga igihumbi mu gihe abakozi ba leta n'ibisata bishamitseko bayakatwa ku mishahara buri kwezi muri ico kiringo c'imyaka ibiri hafi uwo muryango uhanira ubwigenge bwa kiremwa muntu wagiriza bamwe mu bajejwe intwaro n'urwaruka rw'imbonerakure kuba barikitse mu kiza bakaka impano n'amafaranga atategeko na rimwe riyagenga human rights watch isigura ko amatohoza yakoze yerekeye nta cumi na zitatu ku icumi n'umunani zigize uburundi n'abarundi bahungiye mu bihugu bibanyi mu burundi kubera abakozi bayo batemerewe kuja ku rubuga bavuganye n'abantu kuri za telefone bamwe mu bavuganye n'iryo shirahamwe baribwiye ko barihishijwe amafaranga arenze ayo leta yagenye abandi batangisha inshuro nyinshi nyinshi mu gihe hari abatigeze bahabwa ibitansi nk'uko itegeko rigenga ico gikorwa ryabitegekanya bamwe mu bajejwe intwaro n'imbonerakure bivugwa ko bakoresheje iterabwoba mu gukubita hamwe no kubangamira abanse kuriha bongera bababuza guhabwa serivisi za leta abantu mirongo itanu n'umwe mu baganiriye na human rights watch yandika ko bayibwiye ko imbonerakure zashize amabariyeri mu mabarabara bankirwa kurengana batabanje kwerekana resi barihiyeko bamwe bakaba bemeje ko banafunzwe abarimyi nabo hari ababwiye uwo muryango ko imbonerakure zabatwaye ibikoresho nk'amasuka imipanga n'amafaranga bongera barakubitwa kuri ayo mabariyeri abantu mirongo ibiri n'indwi bo mu ntara umunani human rights watch imenyesha ko bayiganiriye ibikurikira kuba urwaruka rwa sndfdd rwababujije kuja mu masoko batabanje kwerekana amaresi canke kuriha mu gihe abandi ndwi bo mu ntara zitandatu bavuga ko babujijwe kuvoma ku mabombo rusangi abandi barundi cumi na batandatu bo mu ntara icenda basiguye ko abajejwe intwaro barimye uburenganzira bwo kwandikisha abana canke gufutisha abapfuye kugira ngo basugereze kuriha mu bavuganye n'iryo shirahamwe rihanira ubwigenge bwa kiremwa muntu mirongo ibiri bemeje ko abakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu bamwe bamwe basubije inyuma baje kwivuza mu gihe bataba berekanye aho barihiye intererano y'amatora abacuruza bato bato co kimwe n'abadandaza hari abavuze ko batanze inshuro mirongo ibiri na zitanu zose zayo basabwa ariko bagahabwa resu y'ibihumbi bibiri bitarenga hari n'abatanze inshuro nyinshi mu kwezi kumwe kuva mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani naho imbonerakure zagirizwa kuba zikitse inyuma y'ububasha bwo gutoza intererano y'amatora mu gutera ubwoba abanyagihugu kubakubita ukubambura ibifungurwa n'ibitungwa hamwe no kubategeka kuja kubaka ingoro z'umugambi uri ku butegetsi sndfdd abantu mirongo itatu n'umunani bo mu ntara icenda nibo batanze ubwo buhamya nayo abantu cumi na bane bo mu ntara za muyinga kirundo na cankuzo bavuga ko urwo rwaruka rwa sndfdd rwategerera abanyagihugu mu bibanza vy'amashirahamwe yo gutabara atanga imfungurwa ku bakene cane maze rukabakubagura abandi rukabankira kuzakira canke rukabaka ivyo bahawe Lewis Marge atwara Human Rights Watch muri Afrika yo hagati yavuga ko ibi bisa no gutuma abantu babaja ba sndfdd ariko ayo mabi leta kenshi ivuga ko abayegeka ku nzego z'umutekano n'urwaruka rw'umugambwe iturukamwo ari abansi bashaka gucafuza igihugu nabajije maji niba atahuye na bene abo selon notre méthodologie à human rights watch On peut pas tout simplement euh, causer avec quelqu'un euh, uburyo Human Rights Watch dukoramo ntidushobora gupfa kuvugana n'umuntu wese aje gutyo yifuza gucafuza igihugu niko aho tuvugana n'abagwanya leta kandi bafite izindi ntumbero iyo bishitse ubwo si ubuhamya dukoresha mu kwerekana ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu twe twirondereye abantu mu nzira zacu kandi twebwe nyene twiganiriye nabo muri iki cuka ibintu vyose bihabwa isura ya politike ndibaza ko leta ishobora kuvuga iti oya turazi human rights watch nta bandi yavuganye nabo atari abatugwanya ntizoba rya mbere bakoresheje uwo mukenyuro ngo batyoze igikorwa ca human rights watch ariko turafise natwe imikenyuro kugira ngo tuvugane n'abakorewe amabi be n'ivyabo amabi imbonerakure zikunze kwegekwako indongozi za sndfdd zagarutse ko ku itariki ya cumi n'indwi ukwezi k'umunani uyu mwaka hibukwa umunsi wazihariwe nkaze n'undaruvukanye yavuze ku izina ry'inama ibonye z'uwo mugambwe urwaruka rw'imbonerakure ni inkingi y'umugambwe wacu sndfdd nico gituma basesankuyoze ibihemu n'abandi bansi ba demokarasi bakoreshwa n'abakoroni bamaze imyaka badahengeshanya kururementaniriza kurukora ntibishushe no kurukura k'ubuntu ngo rucike intege cyangwa ngo ruhahamuke muri iyo ntumbero turakeje mwivuye ku mutima urwaruka rwacu ukuntu rutigera rugugumwa ngo rusamarire abashaka gucira icanzo intwaro z'igikenye n'agahotoro abarundi biyamirije kandi bamaze gusezerera umugambwe sndfdd wihungeza intsinzi itagabanije ntihagire uwo mwemerera ko abaca mu ryahumye ngo adukure mu minwe iciza twamaze gufata turushe kandi tuvunitse ku itariki ya mbere ukwezi kw'indwi mu mwaka hibukwa imyaka mirongo itanu n'indwi uburundi bumaze bwikukiye niho perezida nkunziza atangaza ko itegeko ritangisha interano y'amatora rihagaritswe hagasigara hari havyishakiye perezida nkunziza nta gitigiri catangishijwe yashize ahabona co kimwe n'abashikiranganji b'ubutunzi n'intwaro yo hagati bari yajejwe kuyegeranya gusa umukuru w'igihugu yari yashikirije agitanguza uwo mugambi yavuze ko uje kurinda abarundi kuzerinze mu kwitunganiriza amatora ko yazosaguka azoja mu bikorwa vy'iterambere eroje burikaneza ijwi rya amerika urakoze roje ijwi ry'amerika ryagerageje kuvugana n'abategetsi b'umugambi sndd fdd uri ku butegetsi mu burundi mbere nabo ubushikiranganji bw'intwara yo hagati mu gihugu ntibitaba telefone zabo zigendanwa gusa mu bihe vyashize abayobozi b'u burundi bakunze kuvuga ko raporo z'amashirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu ari rimentanya rigenewe kwambika iceyi leta
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyodufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ijwi rya amerika ni radiyo yanyu yumvikanira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tujye mu rwanda aho u rwanda rubura iminsi mike ngo rwinjire kimwe n'isi yose mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri rwari rwayihaye icyerekezo rwise icyerekezo makumyabiri makumyabiri ni icyerekezo cyateganyaga ko igihugu kizaba cyageze ku mpinduka nyinshi kandi nziza muri buri rwego muri uru rwego radiyo ijwi rya amerika yabateguriye urukurikirane rw'inkuru zizagaruka kuri buri rwego iki cyerekezo cyibandaho mu bibimburira inkuru zizakurikiraho mugenzi wacu eric bagira ubusa ukorera mu biro by'ijwi rya amerika i kigali mu rwanda yaduteguriye inkuru ku mavu n'amavuko y'icyerekezo makumyabiri makumyabiri icyerekezo makumyabiri makumyabiri u rwanda rwihaye kirabura iminsi iri munsi y'ukwezi ngo kigere n'icyerekezo u rwanda rwihaye rufite intumbero yo kuzaba hari intambwe ifatika kandi igaragarira buri wese yateye mu iterambere mu nzego zose zihatse ubuzima bw'igihugu n'abagituye icyerekezo makumyabiri makumyabiri cyangwa se viziyo venti venti cyangwa se vijeni tuwenti tuwenti mu ndimi z'amahanga gikomoka mu ruhererekane rw'ibiganiro ngishwanama byabereye mu biro by'umukuru w'igihugu village urugwiro kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'umunani kugeza mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda nk'uko biboneka bari bateraniye muri ibyo biganiro bumvikanye ku buryo busesuye ko hakenewe gutanga isura iboneye y'u rwanda rw'ejo hazaza mbere y'ibyo ariko habanje kwibaza ku bibazo bigamije kumenya ejo hazaza h'igihugu n'abagituye nyuma y'imyaka makumyabiri ibyo biganiro nibyo byavuyemo gushyiraho icyerekezo makumyabiri makumyabiri muri make icyerekezo makumyabiri makumyabiri ni ukuvuga kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri kugera mu bihumbi bibiri na makumyabiri muri iminsi mike kigamije ko u rwanda rwaba igihugu gishya gikomeye kandi cyibumbye igihugu giterwa ishema n'imico myiza gihamye muri politiki kandi nta vangura iryo ari ryo ryose rirangwa mu bagituye bose ibyo ariko ntibyari bihagije kuko hashyizweho n'inkingi z'ibanze zashingirwaho icyerekezo makumyabiri makumyabiri mu rwego rwo guhangana bya nyabyo n'inzitizi zari zugarije u rwanda n'abarutuye ku isonga hari ubukene igihugu kirimo imyenda myinshi n'ibindi muri izo nkingi ku ikubitiro hashyizweho gahunda yo gusana igihugu no guteza imbere imibereho y'abagituye mu rwego rwo gushimangira ubuyobozi bwiza kandi bishyigikiwe na leta ifite ubushobozi hari kandi inkingi ijyanye no guhindura ubuhinzi bukaba urwego rugamije inyongeragaciro kandi rurangamiye isoko bukaba imbarutso y'iterambere y'izindi nzego mu mirongo migari yashyizweho mu rwego rwo kugera ku cyerekezo makumyabiri makumyabiri harimo no guteza imbere urwego rw'abikorera rurangwa n'ipiganwa tutibagiwe n'umuco wo kwihangira imirimo abari mu biganiro byo muri village urugwiro banemeranije ku iterambere ry'ubukungu bushingiye ku bantu bafite ubushobozi n'ubumenyi mu burezi mu buzima ubuhanga bushingiye ku nsanganyabumenya rishingiye ku ikoranabuhanga mu itumanaho cyangwa se ICT haba mu nzego za leta mu bikora ndetse no mu miryango n'amashyirahamwe bitegamiye kuri leta ku bari muri ibyo biganiro ibyo byagombaga kwitabwaho mu ikemurwa ry'ibibazo bijyanye n'ubwiyongere bw'abaturage ubuzima n'uburinganire hagati y'abagabo n'abagore hari kandi inkingi y'iterambere ry'ibikorwa remezo hakubiyemo guhuza uburyo bwose bwo gutwara abantu n'ibintu ikwirakwizwa ry'ingufu n'amazi n'ibikorwa bishingiye ku nsanganyabumenya rishingiye ku ikoranabuhanga mu itumanaho nyuma y'ibyo haza kandi inkingi y'iterambere ry'ubwisanzure n'ubutwererane mu by'ubukungu mu rwego rw'akarere no hirya yako abagenye icyerekezo makumyabiri makumyabiri bateganije ko cyagombaga kugerwaho mu busabane n'ubwumvikane bw'abaturage budaheza kandi bishyigikiwe na leta ifite ubushobozi iterambere ry'u rwanda rigomba kubakira ku mutungo w'ingenzi rufite ariwo bana barwo nguko uko abateguye ingamba babiteganyaga hari zimwe mu nzitizi zagombaga kubanza kuva mu nzira gusa kubera umwanya muto ntimuza kumva uko buri nzitizi yasobanurwaga n'ubutegetsi mu buryo bwimbitse iya mbere hari ukureba aho u rwanda rwari ruhagaze bishingiye ahanini ku mateka yakunze kururanga mu bihe bitandukanye arimo n'amateka asharira yabyaye jenoside mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane icyo gihe imibare yatangwaga n'ubutegetsi yagaragazaga ko abanyarwanda mirongo itandatu ku ijana bari bakennye cyane hagombaga kubanza guhangana n'igunduka n'igabanuka ry'ubuso bw'ubutaka bwahingwagaho ndetse no gukemura ibibazo kamere by'ubucuruzi mpuzamahanga mu kujya n'icyerekezo makumyabiri makumyabiri hagombaga no kubanza gusuzuma ikibazo cy'ubukungu bushingiye ku bikorwa fatizo byari iyanga ndetse n'icy'ubushobozi buke bwariho mu nzego zikorera abaturage ubutegetsi bwagombaga kandi guhangana n'iterambere ry'ubushobozi bw'abantu ryari rikiri hasi tutibagiwe n'ikibazo cy'imyenda ya leta yasumbaga ingengo y'imari y'igihugu ntitwasoza kuri izi nzitizi tutavuze ko leta yagombaga guhangana n'ingaruka za jenoside zageze ku mibereho y'abaturage n'ubukungu bw'igihugu muri rusange mu kwiha icyerekezo makumyabiri makumyabiri leta yari ifite intego y'uko u rwanda ruhinduka rukaba igihugu cy'ubukungu buciriritse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri bigasaba ko hari umubare runaka uzaba ugaragara hakabaho kandi kugabanya imibare y'abakene n'icyizere cyo kubaho kikarushaho kuzamuka hagombaga iterambere ry'ubukungu butajegajega no kugabanya uruhare rw'imfashanyo z'amahanga u rwanda rwakiraga aho kugira ngo ubukungu bukomeze bushingire ku buhinzi bugahinduka ubushingiye ku bumenyi aho byari mu gihe giciriritse mu gihe mu buryo burambye hateganyijwe kugira icyiciro cy'abaturage bari mu bikorwa byongera ubukungu no kwihangira imirimo ku rundi ruhande abagennye icyerekezo makumyabiri makumyabiri bavugaga ko hari abashobora kubifata nk'inzozi bidashoboka cyangwa se haba harimo icyafatwa nko gukabya mu bindi biganiro bikurikira tuzareba kuri buri rwego uko byari byifashe ndetse n'uko byifashe kugeza ubu uwavutse icyo gihe birumvikana ko baruzuza imyaka makumyabiri uwariho yari abayeho ate niba akiriho ubabayeho ate muri visiyo venti venti reka tuzakomeze ubutaha eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze eric bagira ubusa kuri iyo nkuru Uh, twibutsa abakunzi b'ijwi ry'amerika ko buri wa gatanu w'icyumweru ijwi ry'amerika izajya ibagezaho inkuru z'urukurikirane ku cyerekezo makumyabiri makumyabiri mu kanya gatoya turajya mu makuru y'imikino
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm
mu makuru yacu y'imikino rero turibanda ku munsi wa cumi na gatatu wa shampiyona y'icyiciro cya mbere mu mupira w'amaguru mu rwanda imikino iteganijwe ejo ku wa gatandatu ndetse n'ejo bundi ku cyumweru ku murongo wa telefone i kigali mu rwanda ndi kumwe na mugenzi wanjye jean claude munyandinda wireranwimana
mwiriwe neza jeffrey mumeze mute turaho turaho turashima nyagasani namwe i kigali ni amahoro
turakomeye turatera umugeri nk'uko bavuga nuko nuko ubu rero abakunzi b'ijwi rya amerika bafite inyota yo kumenya uko bihagaze ku munsi wa shampiyona ku munsi wa cumi na gatatu wa shampiyona y'icyiciro cya mbere cy'umupira w'amaguru mu rwanda reka nkubirerekere ubitugezeho
aha urakoze cyane Jeffrey mutagoma eh, nk'uko nyine wari ubikomojeho eh, shampiyona y'icyiciro cya mbere mu rwanda yageze ku munsi wayo wa cumi na gatatu aho eh, amakipe yari cumi n'atandatu abenshi barabizi ubwo rero ni imikino umunani muri iyo mikino umunani rero hari ine izaba ku munsi w'ejo ku wa gatandatu n'indi mikino ine izaba ku cyumweru ntatinze rero ejo ku wa gatandatu hari imikino ine aho ikipe ya APRFC iri ku mwanya wa mbere kugeza ubu izaba yakiriye gasogi united gasogi united iri ku mwanya wa karindwi uyu mukino uzabera kuri stade ya kigali i nyamirambo eh, mu- imikino nyine isigaye isa- itangira saa cyenda n'igice nk'uko uh, mbere yatangiraga isaa cyenda n'igice mu babarire ariko ubu ngubu basigaye barakuyeho iminota mirongo itatu isigaye itangira isaa cyenda zuzuye mu bugesera kuri stade yo mu bugesera ikipe ya bugesera izaba ihura na musanze fc bugesera iri ku mwanya wa cumi musanze iri ku mwanya wa cumi na gatatu undi mukino uzahuza etenseri fc na sunrise umukino uzabera kuri stade muganda i rubavu etenseri ni iya munani kugeza ubu naho sunrise ni iya cyenda n'amakipe yegeranye as muhanga iri ku mwanya wa gatandatu izaba ihura na kiyovu sport iri ku mwanya wa gatanu nayo ni amakipe yegeranye uyu mukino uzabera kuri stade muhanga mu majyepfo iyo ni imikino ine iteganyijwe ejo ku wa gatandatu hanyuma ejo bundi ku cyumweru hari imikino yindi ine nanone aho marine iri ku mwanya wa cumi na kabiri izahura na espoir fc iri ku mwanya wa cumi na kane umukino uzabera kuri stade muganda i rubavu undi mukino ni rayon sport izaba yagiye gusura heroes heroes iri ku mwanya wa cumi na gatanu ubanziriza uwa nyuma rayon sport ni iya kabiri uyu mukino uzabera rero i bugesera Eh, polisi ofisa iri ku mwanya wa gatatu izahura n'ikipe ikurikiye gukora viteri siporo ku mwanya wa kane umukino uzatangira isaa saba ku cyumweru ku itade ya kigali i nyamirambo wavuga uti kubera iki saa saba nuko nyuma yaho guhera isaa cyenda n'igice hazaba undi mukino uzahuza as kigali na gicumbi fc as kigali iri ku mwanya wa cumi na rimwe hanyuma gicumbi fc iri ku mwanya wa cumi na gatandatu uyu mukino nawe uzabera ku itade ya kigali i nyamirambo mbabwira ko jeffrey mutagoma ikipe ya prfc ariyo ikiri ku isonga nyuma y'imikino cumi n'ibiri iri- iri ku mwanya wa mbere n'amanota makumyabiri n'umunani ikurikiwe na Rayon Sport Rayon Sport ifite makumyabiri n'atanu ndetse na Police FC nayo ifite makumyabiri n'atanu naho mu myanya ibiri ya nyuma mu mwanya wa cumi na gatanu hari Heroes FC ikipe izamutse vuba mu cyiciro cya kabiri ikipe ibarizwa mu karere ka Bugesera ifite umunani amanota umunani mu mikino cumi n'ibiri hanyuma iya cumi na gatandatu ari nayo ya nyuma ni ikipe y'akarere ka Gicumbi ariyo Gicumbi FC ifite amanota atanu kugeza ubu ngubu nawe se jean claude uvuze ku makipe y'ibihangange ari ku myanya ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu ariko nk'umuntu wakurikiranye iyi mikino ubona bishoboka ko amwe muri ayo makipe ari ku mwanya w'inyuma ashobora kuba yatungurana akaba yabona nk'igitego agatsinda eh, a- aya ngaya y'ibihangange mu buryo abantu batakekaga ni ibintu bishoboka
Eh, nk'uko bivuze ni ibintu bishoboka cyane Geoffrey kubera yuko turebye nka jurune cyangwa se umunsi w'imikino uheruka cumi na kabiri habayeho gutungurana nakubwira ko amakipe asanzwe akomakomeye yagiye atungurwa ikindi navuga ni uko kuri jurune ya cumi na kabiri nta kipe n'imwe yakiriye umukino yatahanye amanota yose imbumbe uko ari atatu aha nakubwira nk'ikipe ya po- eh, nk'ikipe ya Rayon Sport yakiriye Police FC bakarangiza kimwe kuri kimwe ikipe ya Kiyovu Sport yatsindiwe iwayo kuri Stade de la Mitière ku Mumena na Marine FC ndetse n'ikipe ya Mukura Victory Sport yatsinzwe na ah, na AS Muhanga hari i Butare kuri Stade Huye aho bakunze kwita ku mbehe ya Mukura Ibi rero bivuze ko gutungurana birashoboka n'ubu ngubu ushobora kugira ugasanga nk'ikipe ya Heroes iri ku mwanya wa cumi na gatanu itsinze umukino itunguranye igahita igira amanota cumi na rimwe igatumbagira ikava ku mwanya wa cumi na gatanu ikaba yagera ku mwanya wa cumi na gatatu n'ikipe ya Gicumbi nubwo ifite amanota atanu mu mikino cumi n'ibiri twavuga ko itaravuga ijambo ryayo rya nyuma Jeffrey twihuse ubwinshi bw'abafana n'ukuntu ubona iyo shampiyona yitabiriwe kuri stade abantu baza kureba umukino bihagaze bite
Eh, twavuga ko abantu bitabira eh, imikino ni benshi cyane bitewe n'uko muri iyi minsi noneho haje n'ibintu bya- twakwita imihigo imihigo hirya no hino mu bafana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga aho rero amakipe asanzwe afite abafana benshi twavuga nka Rayon Sport APR FC ikipe nka za Mukura na za Kiyovu ariko muri iyi minsi yongereho n'iri kipe izamutse vuba mu cyiciro cya kabiri ikipe ikomoka mu ku gasozi cyangwa se ku kadugudu ahitwa Gasogi Gasogi United cyane cyane kubera itangazamakuru uzi ko perezida w'iyi kipe eh, asanzwe ari umuyobozi wa radiyo eh, radiyo wani cyangwa se televiziyo wani ziza, eh, zimaze kwamamara muri iki gihugu iyo rero ashyizemo izo mbaraga ze asanga mu z'itangazamakuru bigira impact cyangwa se bigira ingaruka nziza ku ikipe ye cyane cyane ko muri iki gihe eh, we eh, witwa Charles Charles Kakoza ariwe bita KMC avuga ati jewe muri iki gihe ikipe yanjye n'abafana banjye bitwa urubambingwe tugiye kubashyira ku rwego rwo hejuru ku buryo Rayon Sport APRFC Kiyovu Sport na Mukura zitazongera kudukanga Urakoze.
birebana n'umubare w'abafana urakoze jean claude ukomeze kugira umunsi mwiza
Eh, murakoze cyane Jeffrey imbere y'uko dusezerana rero uh, tubibutse ko twashobora kuronka iyi nkuru uh, ku vyerekeye mu gisagara ca Burundi uh, ca Bujumbura mu Burundi hatangujwe inama mpuzamakungu y'ibihugu bigize akarere k'ibiyaga binini bya Afrika bigiri ya cumi Uh, ni inkuru rero twari twateguriwe ni ijwi rya Amerika tukaba twari kuyishikirizwa na Desire Hatunga Imana iyi nkuru tubibutse ko muzo yikurikirana mu makuru yacu y'ejo mu gitondo aha rero niho ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri radiyo ijwi rya amerika bigarukiye dushimiye enjeniyeri peter handle yadufashije mu buhinga bw'ibyuma fatu arimaskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro byahagarikiwe na etienne karekezi kuri mikoro mwari kumwe nanjye fideli niyo ngabo hamwe nanjye jeffrey mutagoma muramukeho